Waashintan diisii irraa gama raadiyoo fi televezyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabajjii kudha sadii bara kuma lamaaf digdamii sadii akka mul'atan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Oromiyaa kan holqaawwan dhibba sadiif digdamaa ol qabdu faayaa fakkiiwwan holqa keessattis adda duree akka taate biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Barattoonni haalli nageenyaa rakkisaa ta'e keessa jiran erga barnoota adda kutanii waggaa sadii ol ta'uun ibsameera. Itoophiyaan innaa hanqinni maallaqaa akkaan ishee mudatee jiru kanatti rakkoolee ilaalcha hatattamaa barbaadan ishee mudatee jira jedhameera hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin hafeera amma gara oduuleen.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaaduma rodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni sadii du'anii hedduun madaa'uu isaanii hogganoonni hospitaala lamaa ibsaniiru. Hogganaan hospitaala Dambacaa Addisuu Fiqiree akka sagalee Ameerikaatti himanitti dilbata dheengaddaa walitti bu'iinsa mormitootaa fi humnoottan nageenyaa gidduutti raawwateen namoonni lama du'anii kudha ja'a immoo madaa'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun wixata kaleessaa magaalaa Fiinoota Salaam keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokkoo darbee namoonni sagal immoo madaa'uu isaanii bulchaan hospitaala Fiinoota Salaamii Maannaayyee Xilaa'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Magaalaa Fiinoota Salaam keessatti mormitoonni hoteela miseensonni raayyaan ittisa biyyaa itti fayyadamu jedhan tokko weeraruu isaanii kan ibse gabaasni kun humnoottan mootummaa namoottan sochii humna waraanaa naannicha keessatti taasifamaa jiru morman irratti tarkaanfiin fudhatanii madaalawaa miti jechuudhaan balaaleffataniiru. Erga mootummaan federaalaa humna poolisii addaa naannolee garaagaraa caasaa waraanaa biraatti jijjiiruudhaa fi murteesseas nageenyi naannoo Amaaraa akka tasgabbii hin qabne kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa ergite mormiin dhiyeenya kanaa godina Goojjam Bahaa keessatti uumame gara godinaalee biraattis babal'achaa adeemuusaa ibseera. Dhimma kanarratti aanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaa fi sagaleen Ameerikaa akka yaalaa jiru gabaasni Asteer Misgaanaaw dabalee ibseera.
jaarmiyaan misooma addunyaa kan yuunaayitid isteetsi usaid piroojeektii haaraa qarshii miliyoona dhibba ja'aaf shantama jechuun doolaara miliyoona kudha lama kan caasaa eegumsa fayyaa itiyoophiyaa cimsu irratti fuulleffate eegaluu adda baasuuf deebii kennuuf dhiibbaa balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa mudatu salphisuu jalqabe piroojeektii haaraa waggaa shaniif turu kan kibxata har'aa eegalame kanaan sadarkaa kutaa biyyaatti wiirtuuwwan sadarkaa olaanaa uumamuu jechuun usaid ibsee jira. ministiriin ministeera fayyaa itiyoophiyaa dr liyaa taaddasaa akka jedhanitti raawwiin piroojeektichaa aanaalee kudha lama keessatti kan eegalu yoo ta'u guutummaan biyyattii godinaalee biroo shantamatti illee kan babal'atu ta'uu beeksisaniiru. gara oduu ittaanutti hennaa ceenu immoo eertiraan waggaa 26 booda gara gamtaa biyyoottan baha afrikaa yookaan igaaditti deebitee makamuu ishee ministeerri odeeffannoo biyyattii obbo yamaana gabra masqal wixata kaleessaa beeksisanii jiru bafaqaadu.
Eertiraan garee walitti dhufeenya misooma biyyoottan baha Afrikaa torbaa yookiin igaaditti deebi'uu ishee fuula tiwiitarii isaanii irratti kan mirkaneessan Yemaanee Gabre Masqal biyyi isaanii nageenya tasgabbiidhaa fi walitti dhufeenya naannichaa irratti hojjechuudhaa fi qophooftuu ta'uu ishee ibsaniiru. Eertiraan bara kuma lamaaf torba kan garee igaad keessaa baate lola mootummaa Itoophiyaatii fi biyyattii gidduutti taasifamaa ture hordofuudhaan hiika walfalmii daangaa irratti waliigaluun erga dadhabame booda akka ta'e ibsameera. Eertiraan igaaditti deebi'uu ishee ilaalchisee ibsi wixata kaleessaa kenname kun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii ji'a guraandhalaa darbe yommuu Keeniyaa daawwatanii turan biyyi isaanii gara igaaditti deebi'uu akka dandeessu yaada kennuu isaanii hordofuudhaan akka ta'e eereera. Walga'ii idilee igaad marsaa kudha afuraffaa wixata kaleessaa Jibuutii keessatti taasifame irratti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii kan hin hirmaanne yommuu ta'u ministeerri dhimma alaa Osmaan Saalee fi gorsaan pirezidaantii Yamaanee Gabra'aabe hirmaataniiru. Barreessaan muummee igaad Dr. Warqinee Gabayyoo Eertiraan gara garee sanaatti deebi'uu ishee baga gara maatii keetiitti deebitee makamte jennee simanna jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera.
Hordoftoonni amantii Ugaandaarraa gara Itoophiyaa dhufanii turan saddeettama ta'an gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamuusa aangawoonni mootummaa Ugaandaa beeksisaniiru.
Namoonni kun Itoophiyaa kan seenan ji'a guraandhalaa keessa yommuu ta'u, kutaa baha Ugaandaa bakka Soorootii jedhamurraa gama Itoophiyaatti kan ce'anii isaanii erga guyyoottan afurtamaa fi nyaata soomtanii booda Waaqayyoo wajjiniin wal argitu fayyina barabaraas ni argattu jechuudhaan erga gorsee booda akka ta'e dubbii himaan ministeera biyya keessaa kan mootummaa Ugaandaa ibsaniiru. Dubbii himaan Simoon Mundee akka madda oduu ajaansi Firaansi Pireesitti himanitti namoottan kana biyya isaaniitti deebisuudhaa fi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin qindoominaan hojii hojjetameen lammiileen biyya isaanii nagaadhaan deebi'aniiru. Akkasumas garee nageenyaa waloodhaan qindeessuudhaan hoogganaa amantichaa kan ta'e paaster Simoon Oppolooti galmee namoottan yakkaan barbaadamanuu keessa galuu isaa fi bakka argametti akka qabamu murtaa'uu isaa dubbii himichi beeksisuun isaanii gabaasameera. Bara kuma lama keessa yaada Ugaandaa keessatti abboomiiwwan Waaqayyoo kurnan deebisnee dhaabna jedhuu fi darbuun addunyaa gaheera jedhu jalatti namoonni dhibbi torba abiddaan of gubanii dhumuun isaanii addunyaa irratti amantaadhaan walqabatee dhumiinsa hamaa raawwate keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Bara keessa jirru kana ji'a eebilaa keessa biyya ollaa keeniyaa keessatti namoonni of beelessuudhaan yoo duutan Waaqayyoo wajjiniin wal argitu jedhaman dhibba lamaa fi shantama gahan du'uu isaanii fi hoogganaan amantichaa namni poolni teengee maakaanzii jedhamu mootummaa keeniyaatiin qabamee hidhame himannaan iddoon irratti dhiyaachuunsaa ni beekama.
Walwaraansi hamaan gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru wixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii kaartuum keessatti itti fufee ooluunsaa beekamee jira. Lolichi magaalaa guddicha biyyattii gara dirree waraanaatti jijjiiruunsaallee ibsameera.
Jimaata dheengaddaa galgala gareewwan lamaan waliigaltee sa'aatii 24f dhukaasa dhaabuu erga taasisanii booda waliigaltichi dirbata ganama raawwatame wal waraansi itti fufe kun erga jalqabame ji'a lama keessatti namoonni dhibba saddeetii fi jaatamni du'uu isaanii akka mirkaneeffate gareen haakimoota Sudaanii kan ibse yommuu ta'u sanaa ol ta'uu isaa akka beeksise maddi oduu rooyitarsi ibseera. Saamichi bal'ina qabuu fi okkorri saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa kaartumii fi kutaa daarfuur lixaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun isaas gabaasameera. Akka gabaasaaleen jedhanutti himannaan dirqiidhaan gudeeduu caalaan isaa kan dhiyaachaa jiru garee waraanaa humna dafee qaqqabaa isa Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun akka ta'e beekamee jira. Gareen kun dhimma kana irratti irra deddeebiidhaan gaafatamus akka deebii hin kennine gabaasni rooyiters ibseera. Kunittuu kanaan jiru barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees dhimma Sudaan irratti kaleessa ibsa kennaniin gargaarsi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti taasifamu bal'inaan kan itti fufe ta'uu isaa ibsanii biyyattii keessatti fala nageenyaa waarii qabeessa ta'e argamsiisuu irratti fallee Afrikaa barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaalii nagaa buusuu gamtaa Afrikaatii fi Igaadii akka deeggaru ibsaniiru Antooniyoo Guutarees. Mootummaan Sudaan waxabajjii sagal bara kuma lamaaf digdamii sadii ibsa baaseen jilli addaa mootummoota gamtoomanii Vooker Pirees akka biyyattii hin seenne. erga beeksisee booda itti aantuun isaanii Kilemantaayeen Nikuweetaa Saalaamee hojii gargaarsa namoomaa Sudaan keessatti akka hoogganaa jiran beekameera.
Hoogganoota gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran itti fufuudhaan walitti fiduuf haasofsiisuudhaaf akka karoorfame pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo ibsaniiru.
Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto walgahii dhaabbata misooma biyyoottan Afrikaa Bahaa yookiin Igaad marsaa kudha afuraffaa irratti akka ibsanitti hojiin hooggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman fuulleedhaan walitti fidu torban sadan dhufu keessatti jalqabamuu danda'a. Ibsi dhimma kana ilaalchisee waajjira pireezidaantii Keeniyaa irraa ba'e akka dabalee jedhetti. Hooggantoonni biyyoottan afurii kan Keeniyaadhaan durfamuu fi Itoophiyaa, Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa of keessaa qabu. Hooggantoota gareewwan Sudaan lammanii Alburaaniidhaa fi Hamdaan Dagaaloo magaalaa biyyoottan kanaa tokko keessatti walitti fiduudhaan haasofsiisuudhaaf karoorfatanii jiru. Yaalii kanas pirezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaakiir dura taa'aa ta'uudhaan akka hoogganan filatamuun isaaniis beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma. Qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa sadii ol ta'ee jira jechuudhaan maatiin barattoota keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata kutaa saddeettaffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamuudhaaf jirus ka fudhatan warra magaalaaf magaalaa aanaatti barachaa turan qofaa jechuudhaan ibsan hoogganaan ittaanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dooktar Bultoosaa Hirkoo gama isaaniin naannolee keessatti barattoonni kuma dhibbaa afurii oltu qormaaticha fudhachuudhaaf jiru jechuudhaan ibsanii haala barattoota bakkeewwan rakkoo nageenyaa qaban immoo ibsuurraa of qusataniiru. Tsaayi Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessa jiraatan sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaatti baratan sababa rakkoo nageenyaatiin addaan kutan qormaata kutaa saddeettaffaa bara kanaasiin fudhatanii jechuun ibsaniiru. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa yaayyaa gullallee ta'uu isaanii kan himanii fi maatii barataa ta'uu isaanis kan ibsan nageenya koof maqaa koo hin waamnaa jechuun kan gaafatan qophii qormaata kutaa saddeettaffaa fi haala baruuf barsiisuu aanaa isaanii keessa jiru yeroo ibsan.
Barnoonni waggaa lamaan kana amma gara waggaa sadiif tarkaanfachuuf jira. Manni barumsaa kutaa tokko qabee akka saddeetii barsiisu duraan aanaa keenyarraa baay'eedha. Amma naannoo mana barumsa godhe jabaa, mana barumsa shakakkee, qarree tokkee, nyaattolee, adideeraa kan jedhamu, harreeree kan jedhamu manneen barnootaa kutaa tokko qabee akka saddeetii barsiisu turani. Garuu waggaa lamaan kanaas barnoonni iddoo kanatti dhaabbateera jechuudha. Wanni kutaa saddeetii, kutaa tokko akka saddeetii wanni baratamu homtuu hin jiru. Warri silaa duraan ijoolleen kutaa saddeet waggaa sadan kana oromuudhaa qaban haga ammaa wal dura jiru jechuudha. Inni kutaa torba jiru kutaa saddeettatti hin dabarre, inni kutaa saddeet jiru illee sagalitti hin dabarre jechuudha. Magaala aanaa fi magaala dabalataa magaala daalattii jedhamu ijoollee achitti qoraman qofatu kutaa saddeetitti qoramuudhaa qophiirra jira malee gara kaanitti naannoo ganda kudhanii hanga kudha tokko ta'an kana irratti qophiin isaa tokko jiru jechuudha. Bara darbetti hin qoramne waluma jala bara kananis irratti hidhamee taa'amaa ture amma dabaree nama meeqatu qabamsiisee waggaa sadatti kutaa torba warri jiru warruma waggaa sadan baranaa kutaa torba jirutu ammas kutaa torba jira. Hojii jaarran barumsaa banameeyyuu jechuudha.
Odeeffannoon waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullalleerraa argame akka ibsutti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kudha saddeet aanatti hin qabdu keessaa manneen barnootaa kudhan ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu kennaa kan hin jirre yoo ta'an bara kana barattoonni qormaata kutaa saddeettaffaatiif ta'an dhibba afurii jechuun itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa yaayyaa gullallee obbo Beegiin sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa godina horra guduruu wallaggaa aanaa amuroo ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaataaf ta'an warreen magaalaarra jiran qofaa jechuun ibsaniiru.
Guutummaa guutuutti barataan baadiyyaarra dur barachaa ture. Baadiyyaarraa barataan haa xiqqatu guddatu kilaasii tokko kan daree tokkooti shantama haga jaatama torbaatama haga saddeettamaatti akkaataa dhiyeenya manneen barnootaa yookaan immoo poopuleeshinii mana gandi suni qabuuni warri barachaa turan har'a hin jiru suni hin jiru aanaarraatti duwwaadha kan inni jiru aanaan immoo maal giddu galeeffataa ragaa qabatamaa yookaan kiliraansii yoo qabaate duwwaadha barataan tokko galmaa'ee kan inni qormaata mudachuu danda'u. Kanaaf guutummaa guutuutti jira jechuun danda'amu ofirraa baasuudhaaf kutaa saddeettaffaa yoo baay'atte kutaa lama sadii kan hin caalledha sadarkaa aanaatti kan jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti rakkoon nageenyaa jira ammallee kanaaf barattoonni barnoota addaan muranii jiru jechuun ibsaniiru.
Fakkeenyaaf akka godina warra guduruu wallaggaatti yoo ilaalle aanoleen akka amuruu jaartee abedomboroo. Jarreen kun sodaa hamaa rakkoo hamaa keessa akka isaan jiran addunyaan qabu qubanii qabaanii haa ta'u garuu dhuguma qormaataadha immoo ofirraa baasa waan jedhu gaaffiidha waan na ta'eef yaa ta'u garuu akka sentarii sentarii magaala irra jirutti fakkeenyaaf akka magaalaa amurutti akka kiiramutti akka magaalaa jaartee irratti yoo fudhanne hin kennama waan jedhuudhaan barataan kan moodela qoramaa yookaan qormaata barnootatti erga dhiyootii asitti kan gaggeeffamaa jiru.
Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa amuruu obbo Alamaayyoo Waaqjiraa sagalee ameerikaaf akka ibsanitti akka aanaa kanaatti manneen barnootaa sagal sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuurra akka hin jirre ibsuudhaan barattoonni kuma tokkoo fi dhibba lama ta'an qormaataaf ni taa'u jechuun himaniiru.
mana barnootaa digdamii tokko irratti barattoota dhiiraa dhibba jaaf afurtamaa fi dubara dhibba jaaf soddomii waliigalaaf dhibba lamaaf torbaatamii shan qormeessinee jirra kilaastera agamsaa fi kilaastera oborraa irratti raalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunne bakka rakkoon nageenyaan jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruuf barsiisuun kennamaa ture bara kana. Mana barumsaa sagali rakkoo nageenyaarraa kan ka'e kan ol dhufanii gara kilaasteraatti barachaa turanidha jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoo nageenyaa jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gama isaatiin bara kana barattoonni kuma dhibba afurii ol ta'an qormaata kutaa saddeettaffaaf ni taa'u jechuun qophii xumuruu isaas ibsee jira. Dooktar Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsi kennama bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo hin ta'in kanaan dura qorumsi kutaa saddeetii manneen barnootaa kutaa saddeet qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaatiin yoo ilaalle buufata kuma sagalii fi dhibba torbaa soddomii shan ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera kuma tokkoo fi dhibba afurii afurtamii shan irratti barattoonni akka qoramanidha kan qopheessine yoo rakkoon nageenyaa mudatee aanaa irratti haalli itti kennamu jiraachuu danda'a jechuudha. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfannee manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennan isaanii daataa isaanii qabu.
Akka maatiin barattootaa barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessumaa bakka rakkoon nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kennin hafan lakkoofsaan ni beekama.
No no barattoonni nuti karoorfanne keessaa almost kun parsantii sagaltamii torba tuqaa lamadha kumni dhibba afurii fi kumni sagaltamaaf dhibba tokkoof jaatamii torba parsantii sagaltamii torbadha. Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun parsantii gara lama tuqaa saddeetii kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jedhanitti barattoonni sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaarra jiran godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii waggaa sadii ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata kutaa saddeettaffaafis barattoonni dhibbantaa sagaltamii torba tuqaa lama ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahidaamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman dhibba sadiif digdamaa ol qabdu faayaa fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Dargaggoo Naasir Ahmed qorataan holqa holqa kanaa VOA'f akka himatti holqaawwan Oromiyaa keessaa hanga yoonaa qorataman keessaa dhibba tokkoof digdamii torba fakkiiwwaniif bocaawwan adda addaa kan qaban ta'uu himee fakkiiwwan kunis dhalattoota Kiristoos dhaloota Kiristoos dura hanga waggaa kuma shanii kan turan ta'uu qorannoon mirkaneesseera jedhee jira. Naasir holqa soofamara irrattis qorannoo addaa taasisee kitaaba maxxansuuf akka jiru ibseera. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora dhibba tokkoo fi digdami torba qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessa yookiin rock artist and paintingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaattu jechuun yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaas ilaalta jechuudha. Namni seenaa duraa hin qabne piristooriikii kun seenaa hin qabu jechuudha. Biyya irra jiraatu sanallee tiyyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatitti wanti ol kaa'amu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu barruun holqa keessaa yookiin rook aartiin kun baay'inaan hanga ammaatitti toora dhibba tokkoo fi digdamii torba keessaa toora dhibba tokkoo fi kudhanii gara harargee bahaa fi lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga odaatu beekamaa ture. Inni odaa waggaa kuma shanii fi dhibba shanii jechuudha dhaloota kiristoos dura jechuudha inni. Eegaan ani qorannoo kanarra dhufe fakkeenyaaf lagni odaa direedawaa keessa jira. Kombolchii fi direedaan wal daangeessan laga hamaatiin baruun ammaa laga hamaatitti argamte aanaa kombolchaa keessatti isinis waggaa kuma shanii fi dhibba shanii jechuudha. Amma achitti argamte deebitee achuma aanaa kombolchaa keessatti godoonjii bitaa fi mirgaan kan argamtu kunis qorannoon akka mirkaneessotti waggoota hanga kana qabateeti achi ture jechuudha. Sun qofaa miti boorana keessa jira. Kan ammaa wallagga bahaa keessaas jira. Deebi'ee baalee keessattis ammaa mul'atee jira.
Fakkiiwwan kunneen kun aadaa Oromoo calaqqiisuu keessa darbees qubsuma saba Oromoo duraan illee himuu keessatti gahee guddaa kan qabanidha jedha Naasir.
Dhibba tokkoof digdamii torba keessaa jaatamii fi torbaaf hanga jaatamii shanirraa kan argama dhiyoota niiw diiskavar soofumarra argame wajjin toora jaatamii torbaa qorannoon irratti gaggeeffamee waggaan isaa addaan ba'ee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kanuma amma soofumarra torbee darbe keessa arganne firooraansi yuunivarsiitiidhaan akka deebisaan yookaan sa'aan jabbiin achirratti argame sun waggaa kuma tokkoo fi dhibba shanii hanga kuma lamaa fi dhibba sadiiti jechuudha inni hamma dhiyootanaa kun jechuudha. Ganaa qorannoon isaa deemaa jira. Sa'aawwan iddoo lamatti argame soofumar cinatti jechuudha. Kanaaf kan ammaan dura qoratame toora waggaa kuma sadii hanga kuma shanii fi dhibba shanii hanga kuma shaniiti jechuudha. jiran fakkeenyaaf haalli uffannaa keenyaa keessumattuu bara durii anis akkan kitaaba jaarraa kudha lammaffaa hijira dhibba jaha fi kudha shan seenaa calanqoo hojiin argadhee kitaaba kalloo irratti barraa'eerra haala uffannaa isaatiif akkaan dubbisetti uffannaan dur akkuma warri dur uffatu kun gaafa kalloorraa gara uffannaatti dhufanis jala kanatti milli isaanii ni qallata. gara surrii kanaan kofoodhaan jechuudha. Holqorrattis kan argitu immoo namoonni bineensota adamsanii fi sa'aa dhibba tokkoo fi shantama saawwan jechuudha. Fi jabbii dura gaafa deemu akkuma akka garaa bahaa harargeetti yeroo kana jee isa dura deemu argita. Gasummaan mul'isa mancaa qabatee nama ammaa kana wajjin isaa dhaabbatu mul'isuu danda'a. inni jechuudha. Kan biraa immoo shawaa keessatti gaafa ilaaltu haalli istaayilii rifeensa isaaniitii fi cufa holqa irratti argita jechuudha. Kanaaf amma laga odaa jaami achirratti mallattoon achirratti mul'isu kan akka odaa fakkaatus jira.
Gama biraatiin Naasir holqa soofumar irrattis qorannoo dabalataa gaggeessee kitaaba addaas maxxansuuf akka jedhu ifoomsee jira. Keessumaa qorannoo isaa holqa soofumar kanaan aartiiwwanii fi fakkiiwwan holqa keessaa kan umurii waggaa kuma tokko olii qaban argamu isaanii ibsee jira. kanarrattis ammoo holqi hambaa yuuneeskootti galmeeffamuuf ture sababa muraasa hafe kuni amma carraa dabalataa argateerasii jedha qorannoo isaa kanaan.
Tokko holqoonni tokko hambaa yuuneeskoo ta'uudhaaf waa afurii isa barbaachisa. Tokko uumama barbaachisa. Lamada wanta seenaa isaa barbaachisa. Sadaffaa irratti ammoo aadaa yookaan amantaa achitti naannoo sun itti keessatti gaggeeffamaa ture. Afuraffaa irratti seenaa duraa barbaachisa. jechuudha piristoorikii isaa barbaada jechuudha. Kanaaf kan qabaannaan wanti isa daangeessu hin jiru soofumar jechuudha. Kanaaf kan kaleessa irraa irrate tokko morfoloojii isaa sirriitti gadi fageenyaan hambaa sun keessatti qorannoo galmee sun keessatti hin galle. Maaliif isaanis waan godhan hin qaban biyyoota garaagaraa qorachaa ture isa sun amma walitti qabamee jira inni sun jechuudha. Inni biraa keessumattuu hawwata lammaffaatu dabalame. Amma fakkeenyaaf aartiin holqa keessaa hambaa yuuniskootti galmaa. Biyyoonni garaagaraa galmeessaa jiran biyyoonni Faransaay, Ispeen cuftinuu galmeeffachaa jira hambaa yuuniskoo irratti jechuudha. Kunis mataa isaatiifuu hawwata lamadaa fi seenaa lamadaatti soofumariif dabale jechuudha. Argamni amma soofumar biratti argame jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa yoo ammaa soofumar galmeerraa haqamullee haa turu malee. haa turu malee booda galmaa'uudhaaf carra qaba jedhee yaada.
Kitaaba kana dhiyeenyatti afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin maxxansuuf kan qophaa'ee jiru Naasirii dargaggoonni barnoota holqaa yoo baratanii ofii isaanii akkasumas immoo biyya isaanii fayyaduu danda'u waan ta'anii fi hunduu itti yaaduu qaba jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmo daawwiti Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Gaanaa keessatti ka fakkii kaasuun beekamtuuf miidhaan gaa'ila ijoollummaan dhaabuu irra ga'ee ture tokko aartii isheetiin fayyadamtee rakkoo kana mormuuf duula geggeessaa jirti. Awwaan Lee Ayibroo umrii dargaggummaa isheetti dirqiin heerumtee ka turte yoo ta'u muuxannoo mataa ishee fayyadamuudhaan guddina shamarranii ilaalchisee yaada dogoggoraa jiru dhabamsiisuuf jirti. Viktooriyaa Amuungaa Akraa Gaanaarraa gabaasteetti. kan umriin waggaa 26 hawaa alii aybooroo awwaanlee yeroo warri ishee nama isheen maanguddoo jettee ibsite haadha manaa akka taatuuf ishee kennanii turan yaadatti yeroo sanatti umriin ishee waggaa 13 qofaa ture awwaanleen mana barnootaa dhaabuuf dirqamte.
My mom introduced me to a man yeah, older than twice older than me as my husband or future husband.
haati koo dhiira umriinsaa dachaa lama na caalu akka abbaa warraa koo yookaan abbaa warraa koo gara fuulduraa ta'etti wal na barsiifte sun immoo umrii sanatti baay'ee nama dhiphisa sababiinsaas yeroo sanatti baay'ee ijoollee waanan tureef.
gargaarsa miseensota maatii namaaf gara laafina qaban tokko tokkoon mana namichaa keessaa miliqxe har'a awwaalleen aartii akka mala hubannootti fayyadamuudhaan dhimma daa'immaniif gaa'ila dirqiin raawwatamuuf furmaata kennuuf seenaa miidhamtoota akka ishee fakkiiwwaniin ibsuudhaaf bakka uummanni itti baay'atutti agarsiisaa jirti.
One that focus on the past and the other that focus on the future. So the painting behind me focus on the future of these victims.
Inni tokko waan darbe irratti yoo fuulleeffatu kaan immoo isa gara fuula duraa irratti fuulleeffata. Kanaafuu fakkiin na duubaan argamu kun egeree nama miidhaan irra ga'uu malu mul'isa. Kanaaf fakkii dubartii uffata suufii uffattee jirtuun kaase suufiin immoo bilisummaa bakka bu'a.
Qorannoon sadaasa bara 2023 dhaabbata qorannoo Africa Education Watch jedhamuun bahe akka agarsiisutti Gaanaa keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu jiran keessaa nuusa kanneen ta'an kan gaa'ila godhatanii yookaan kaadhimamuuf walii galani. Leellistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan. shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhamee dubbatamuuni qaala'iinsi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ila dhaaban dirqisiisaa jiraa jedhu.
Then there is the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated.
Dhimmi wabii diinagdee dhabuus jira. Kanaaf bakka maatiin qabeenya hin qabnetti shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu.
Aangawoonni Gaanaa akka jedhanitti mootummaan bara 2027tti gaa'ila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan kaa'e yoo ta'u kunis gartokkoon shamarran yoo ulfata'an illee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. Gidduu kana aartistoonni akka awwaanlee hojii isaanii maatiin gaana hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan karaa miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii akkasumas marsariitii keenyarraa nu argachuu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ka viidiyoo nuuf gulaalee lafeeraa amantee kan isin keessummeesse antuu jubee horaatii qophii horiitiin walitti deebina nagaatti